bandanye kumviriza ijwi ry'amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiane nahazo indongo ibiganiro n'amakuru tubafitiye muri kano kanya abanyepolitiki n'abaharanira agateka kazina muntu bahunze igihugu n'abari hagati mu gihugu cy'u Burundi ntibariko barahuriza ku mugwi mushasha wo kumenya ukuri no kunywanisha abarundi severe umugwi hamwe n'uyu kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihugu hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye babivuge umutima uri mu nda tawubarara ku mugono uyu ni charles nditije wo mugambwe iprona utemewe n'ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi avuga hahagaze kuri uyo murwi mushasha ujeje kunywanisha abarundi no kuvuga ukuri cvr turabigaruka ko handi hato mube hafi y'amaradiyo yanyu akomba nze ndababwire muri make ko abahinga mu kwibira mu mazi batoye ibiziga mirongo itatu n'umwe by'abantu mu kiyaga victoria nyuma y'aho ubwato barimwo bagiye kwinezerereza bwibiye muri kimwe mu isanganya ryo mu mazi rimaze guhitana abantu benshi mu gihugu ca uganda ibitigiri vy'abapfuye bishobora no kwiyongera ubwo bwato buvuga ko bwari butwaye abantu barenga ijana bari biyongereye inshuro zibiri ko bwari bwemerewe gutwara igihe bwihindukiza buribira mu kiyaga hari mw'ijoro ryo kuwa gatandatu perezida wa uganda yoweri kaguta museveni yashikirije abicije ku rubuga rwe rwa twitter ko yategetse ko ubwato bwose muri ico gihugu bwokwandikwa hakoresheje ubuhinga bwa none kandi bukagenzura ku buryo igihe cose bumenyekana amazi burimwo n'igituma buhari museveni asigura kandi ko bene ubwo bwato bazohanwa kubwo kwanjanjwa ku buzima bw'abantu ariko igipolisi catangaje ko bene ubwo bwato umugabo n'umugore wiwe hamwe n'umudereva wabwo bose bapfiriye muri iryo nsanganya amasanganya y'ubwato arakunze kuba mu kiyaga victoria gikikujwe n'ibihugu vya tanzania kenya na uganda abantu barenga amajana abiri barapfuye mu bwato bwibiye muri tanzania mu kwezi kw'icenda nabwo bwavugwa ko bwari butwaye ingenzi zirenze urugero abategetsi ba leta z'ubumwe za amerika barahagaritse uruja n'uruza rw'abantu ku rubire hagati ya san diego muri leta z'ubumwe za amerika na tijuana ni muri mexique inyuma y'aho bimukira bagerageje kwinjira ku nguvu muri amerika ejo kwa mungu abagabo barenga amajana atanu abagore hamwe n'abana barabomoye ku nguvu uruhome rw'abapolisi ba mexique bituma abasirikare ba amerika ku rundi ruhande barasa ivyuka bikoroza amosozi mu gihe kajugujugu za amerika nazo zariko zirakizura ikirere itorokanizo ry'amakuru yabo abongereza Reuters ryashikirije ko umushikiranganje wa Mexique w'intwaro mu gihugu hagati yavuze ko igihugu ciwe kizosubiza abimukira amajana atanu bashatse gukoresha inguvu mu bihugu baje bavamwo ayo makuru avuga kandi ko Mexique itegekanya kurungika abasirikare guhangana n'abo bimukira aha twibutsa ko abimukira bashika ibihumbi bitanu bava muri amerika yo hagati bashe muri bo bahunga ubukene hamwe n'ubwicanyi mu bihugu vyabo bashitse mu gisagara ca Tijuana gihana urubibe n'ubumanuko bwa leta ya California inyuma y'urugendo rurerure bakoze baciye muri Mexique haraheze imisi uburusiya bwarareshe ubwato bubiri bwa ukraine bwongera butembagaza ubwira gatatu mw'ibahari yirabura ejo kwa mungu bwagiriza abanye ukraine kwinjira mu mazi yabo batabimenyeshejwe abategetsi ba ukraine bavuga ko batandatu bari muri ubwo bwato bakomeretse kandi barahakana ko atakibi bakoze bagiriza uburusiya agasomborotso uko gushamirana kwatanguye igihe ubwato bwa ukraine bukwega ubundi bwari buhereje ubundi bwato bubiri bw'intambara buva ahitwa Odessa mu ibahari yirabura buciye ahitwa Kerchesret ku kivuko ca Mariupol mu ibahari ya Azov. Perezida wa Ukraine Petro Poroshenko yaciye atuma ko inama yihutirwa y'abashikiranganje bajejwe ivy'intambara mu ijoro ryo kuwimana nawe Nikki Haley ambasaderi yahoze wa Leta Zumwe za Amerika muri ONU yashikirije mu butumwa bwa Twitter ko inama ya ONU jeje amahoro n'umutekano yatumwe ko kuri uno wa mbere. radiyo ijwi ry'amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mukayumva muri mu rwanda kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu burundi turacari ku mirongo migufi ya shotwaves mu kurindira ko dutezurirwa mutwumva kuri metero mirongo ibiri na zitanu mirongo itatu na rimwe na mirongo ine na rimwe ku mugoroba ni metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri ahandi mukunda mushobora kumva ijwi rya amerika ni kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com facebook ni voa radiyo yacu ikiganiro ni iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu nongere ndabahe ikaze abanyepolitiki n'abaharanira agateka kazina muntu bahunze igihugu n'abari mu gihugu hagati ntibahuriza ku murwi mu shasho kumenya ukuri no kunywanisha abarundi cvr bamwe bavuga ko atacize rutanga kuko urongowe n'uwahora atwara umurwi utunganya amatora yabyaye indiyane uburundi burimo kandi hakiri n'ibyaha bikorwa nk'ivyo muri kahise abandi nabo ku ruhande rwabo bagasigura ko uyu mugi ugwi ugizwe n'abantu bafise uburambe mu gikorwa c'ubutungane bw'inyuma y'intambara kandi b'inyankamugayo gutyo bakabona ko uyo murwi uzokora akazi kawo neza mugenzi wacu akorera nairobi yeroje wirikaneza yavuganye na bamwe muri bo maze adutegurira ino nkuru ikurikira abakomiseri cumi na batatu bashasha bagize umugwi wo kumenya ukuri no kurekuranira severe bemejwe n'inama nshingamateka y'u Burundi ku munsi wa kane w'indwi iheze indwi muri bo bava mu bwoko bw'abahutu batanu mu bw'abatutsi umwe nawe mu batwa urongowe na Pierre Claver Ndayicariye yahora atwara umugwi seni utunganya amatora ku bwa Sheikh niko yagize arongoye ishyirahamwe ry'igiteka riharanira agateka kazina muntu uyu mugwi nta cizere utanga aratanga imvo ubu rero abarundi bashaka kwibaza bati none uyu mugwi ugiye gutwagwa n'uwuzwi ko atotinya kuvuga ko ikintu cera kandi cirabura azwi nk'utera muri aya makuba igihugu kirimwo gihitiyemwo aha tuvuga Pierre Claver ndayicariye amakuba y'u Burundi yatangwa avuye ku matora yararongowe n'uwo mushinga nta ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ubu rero bamuzanye bazi ko abarundi benshi bahunze abandi bakicwa kubera amatora yabaye ashigikiwe n'uyu muntu bavuga ko amahinyu yagiye arayaranga ndetse mbere nawe nyene atatinye kwerekana ko ari umuvugizi w'umukuru w'igihugu ahari atatwara umugwi turiyumvira ko agiye kubandanya uko yahora akora ashimisha uwamushizeho mugabo jeha hakizimana arongoye ishyirahamwe forikone risanzwe rikorana na severe asanga izi mvo zidafashe si uko tubibona ahubwo twibaza ko aje nk'umurundi azokora yisunze ineza ay'igihugu n'ineza y'abarundi bose atanumwe akumiriwe tukaza rero ko n'ukuri bazoshika ku kuzoba ukuri ko abarundi bose ukuri gushobora kuzofasha igihugu kuva mw'ibi byagiye birazingamika igihugu ryaye kunyangwa ry'agateka kazina muntu tukibaza ko atankeka azobikora nk'umurundi atazobikora nk'umunyamugambwe kanatsinda umugwi agiye guserukira urafise ibiwugenga rero twibaza ko amategeko azokubahirizwa ayo mategeko umunyapolitike Charles Nditije yemeza ko arimo utunenge twinshi mbere mu nama nshingamateka n'umugwi badasigana ba iprona bari kumwe ntibayemeje igihe yashirwaho umugwi hamwe n'uyu kugira ukore uko haba hariho ituze mu gihugu hariho amahoro n'umutekano kugira ngo abantu babonye ibyabaye muri kahise by'amabi anyuranye babivuge umutima uri mu nda tawubarara ku mugono mugabo uno munsi abantu bovuga ibyabaye muri kahise na cyane cyane hariko haba amabi akomeye kuruta ibyabaye muri kahise kanakirwa n'ubutegetsi buri ko bugomba kumenya ukuri kwa kera bukagomba kwiyobagiza akabi kabishe buriko burakora icya kabiri uyu mugwi w'ishigwaho washyizweho n'itegeko novuga icuramye bakuyemo inkingi ikomeye uko bakuyemo ubutungane umuntu yabuze wiwe umuntu yahekuwe uko kuri kutarimwo ubutungane ntaco kuzokumarira byongeye kurekurira abantu ikivunga umuntu atemeye ngo asabe ikigongwe canke babone yuko agikwiye abarundi bazoheze ngo banywane nico kimwe no kurimira kugwire niko nobivuga ariko Abdul Kasim arongoye umugambwe IPDZ gamibanga yibaza ko atawukwiye kugira amakenga twihweje ubuhinga bamwe bamwe bafise mu bijanye no gutatura amatati mu bijanye n'ubutungane bw'inyuma y'intambara turizere neza yuko uwo mugwi mushasha wo kumenya ukuri no kurekurirana severe eh, uzorangura neza igikorwa ushinzwe aha twovuga nka bamwe bamwe basanzwe bakorera kuri ico gisata twovuga nka Aloyizi Batungwa nayo Deo Hakizimana eka n'umukuru w- w'uwo mugwi nyene ndayicariye Pierre Claver n'abandi n'abandi bari mu rya mugwi turabona yuko ari abantu barasa- basanzwe bafise ubuhinga kunywanisha abantu kubyo rero twibaza yuko igikorwa muri iyi myaka bafise bazokirangura neza noneho abarundi tugashobora kumenya ukuri eka mbere kandi noneho turavye n'itegeko uno munsi rigenga ujya mugwi wa severe turabona yuko ryo ryo ritomoye gusumba ku mwaka ku mwaka tuzoza turonka icegeranyo c'ivyo bashitseko maze n'abandi bashobora guterera baterere bose nditije hari ico ahanura amahoro nituze ntibyaboneka tuze tubone gushaho umugwi uje kumenya ukuri no kurekurira urimwo abantu b'intungane b'abashingantahe batamigwa ijambo tugorore bwa dufise ibwirizwa rimeze neza dufise kandi n'ibihe byiza atawutinya kuvuga ukuri kugira ngo agira ati baca bacu umutwe na- ninarivuga ninarimena riramena agatwe Ugishingwa mu 2014 uwo mugwi wari wahawe gutohoza ku vyaha vyakozwe kuva mu 1962 Uburundi bwikubukira gushika mu 2008 umugwi wa nyuma ari wo FNL igihe wahagarika intambara ubuzotohoza ku mabi yabaye kuva mu mpera z'ikinjana ca 19 abadagi binjira mu Burundi Eroje Urikaneza Nairobi ijwi rya Amerika tukiri ku makuru y'uburundi umushikiranganji w'ikigega ca leta aragabisha abanyamitahe basaba uturusho mu kigo ca leta kijeje korohereza abanyamitahe api ko bazohanwa hisunzwe amategeko mu gihe bazorenga ku masezerano bazoba bagiraniye n'ico kigo domisiyano ndiho ku bwayo yabivugiye ingozi aho yari kuyugurura icese hanishwa gurishwa ry'imisi itatu ryatanguye ku munsi wa kane hari ku ku mugwa mukuru w'intara ya ngozi mu burundi inkuru tubaza mugenzi wacu jean bosco ndarurinzi ikigo ca leta kijejwe korohereza no gufasha abanyamitahe api catunganije iryo hanishwagurishwa gifatikanije n'ishuri kaminuza ritanga ubumenyi mu bijanye no gushinga hamwe no gutunganya amashirahamwe esg leonard sezibera arongoye ikigo api avuga ko hari vyinshi vyakozwe kugira abanyamitahe boroherezwe mu burundi bikwiye tutanga uburorero bumwe bumwe aya mategeko atatu yakozwe na leta y'u Burundi kandi yemejwe n'ibaye inkuru y'isi yose biciye mu rwego rwa rwayo rwa doing business aya mategeko nayo akaba ari ubwa mbere kugabanya amafaranga ajanye no kwandikisha amashyirahamwe mukaba mubizi yuko yavuye ku bihumbi ijana na mirongo ine akaja ku mafaranga ibihumbi mirongo ine gusa kugira tworohereze abantu bashinga amashyirahamwe ubwa kabiri aho gushyira ahabona ivyerekeye gutangwa kw'impushya zijanye no kubaka n'inyubako ubwa gatatu hariho gushyiraho amategeko yorohereza cyane umudandaza yahom- aya- bishitse agahomba icyo bita- bita mu gifaransa insolvabilité du commerce iryo hanishwagurishwa ryabereye mu ntara ya ngozi imaze gutera imbere mu bucuruzi buramatari w'intara ya ngozi amenyesha ko iyo ntara imaze kugira abacuruzi barenga mirongo itanu baja kurangura mu bihugu vyo hanze ibi vyateye kwibaza umushikiranganji w'igigega ca leta ko hari ico abo badandaza baba bagenda bashoye muri ivyo bihugu mu bisanzwe bihingurirwa mu burundi domisiyano ndiho ku bwayo arongoye ubushikiranganji bw'ikigega ca leta asaba abarundi guhurumbira ibihingurirwa mu gihugu cabo imbere yo kubikundisha abanyamahanga abarundi iyo umubwiye kugura iki ikidandazwa cyahinguriwe ngaha akubwira ko atacizeye none niyo aba atacizeye mugomba cizerwe nande ugasanga n'uwo nyine yabihinguye ku mbure siwe ariko arabikoresha none mugomba bizokwizerwe nande rero nibaza yuko abarundi twohindura ingendo tukumva neza yuko ibihinguwe ngaha mu burundi bifite by'ukuri agaciro nk'uko n'ibiva hanze biba bimeze gusa turetse yuko n'ibyo biva hanze rimwe rimwe kumbure eh, tudashobora kwama dufise uburyo iyo ndongozi iranagabisha abanyamitahe bapfisha ubusa uburusho bahabwa n'ikigo api icyo tubasabye ni uko mwokurikirana neza uburusho mutanga kugira ngo amashyirahamwe buronse akora ibyo yamenye- yamenyesheje ababirenze ko nabo baheze bahanwe kandi basubize mu kigega cya leta amahera ajyanye n'ubwo burusho ibi turabivuga kubera turazi neza yuko hariho amashyirahamwe avuka kugira ngo aze kononera ayandi bakagenda bakaronka ubwo burusho ugasanga ibyo basabye biri ku isoko ugasanga ibyo basabye nibyo byagiye kubaka amazu yabo ivyo bica bituma ba bandi baronka bwa burusho bagomba gukora nabo baca basubira inyuma aha rero turasabye neza yuko ababijejwe na cane cane ikigo api n'abandi bobikurikirana abanyamitayi bitavye iryo hanishwagurishwa barashima ingene bashigikirwa na leta hamwe n'ikigo api Xavier Nzomukunda yaserukiye ishirahamwe rihingura imitobe mu vyamwa avuga ko bifuza gushorera hanze ivyo bahingura ariko haragahaze asaba ko leta yohinyanyura ku kigo BBN kijejwe kwemeza ko ibifungurwa bihingurirwa i Burundi bikwije ibisabwa icyo dusaba rero bokongereza ni uko bokongereza ingufu na cyane cyane ikigo BBN kugira ngo dushobore kwemererwa gushora mu bihugu byo hanze kuko hari ibihugu byo hanze ubu bitemera cyane ibyakorewe mu Burundi bi- byitwaje yuko ikigo BBN hari utugorane gifise rero leta nishyira ingufu mu kigo BBN na cyane cyane api aba ari yifatamwo uruhara kuko niyo ije korohereza abanyamitahe niyo yokwegera cyane ikigo BBN tukiri aho nyene rubenyand ajejwe integuro y'imigambi mw'ihinguriro rugo foramu rikorera mu ntara ya cibitoke rihingura amavuta akoreshwa mu bimoga mu giterwa bita pacuri gituruka muri aziya kiretse ingorane zihariye ico kigo gifitaniye na leta ribe agaruka kugahaze mu vy'amategeko ku bijyanye n'amakori urasanga kenshi abagwizatunga abanyamitahe bariko barakora mugabo ugasanga amategeko amwe amwe ku bijyanye n'amakori ntiyamenyekanishijwe ugasanga rero hariko haraba nko gucererwa gutanga amakori n'iki bikaca bizana ivyo bita amapenaliti ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi ry'amerika jean bosco ndarurinze arakenuye tuva ingozi duce twerekeza muri komini ya musiga ati neza na neza mu ntara ya bubanza ariko turacari mu burundi hakomeje kuvugwa ingorane nyinshi mu ngo zirimwo abayoboke ba zebiya ni mu gihe hari abakenyezi bagituratura nyuma yo guhunguka bava mu gihugu c'u rwanda kuko basanze hari abandi babasubiriye mu ngo idonido na mugenzi wacu i bubanza diane ndonse bamwe mu bakenyezi bayoboka zebiya ngenda ku mana baheruka guhunguka bavuye mu gihugu c'u rwanda ntibarasubira mu ngo bari bubatsemwo maniranzi jacqueline ni umwe muri bo ijwi rya amerika ryasanze ku mutumba wa masare muri komine musigati atwiganira uko abayeho jewe narashitse aratwakira nyene aranyakira n'abana mu rugo afise uwundi mugore agira kabiri ivyabaye ndibaza burundi bwose bwaravyumvise hanyuma ndashika mu rugo ariko rero kubera ko inzu ni ntoya ifise icumba kimwe hama je navuga ati rero nubakira inzu nshobore kureramwo abana biwanje yayibubakiye oya ntayarubaka ndacarindiri nk'ubu je nakubwiye ko nari muhira je nsavye indara ahantu ibintu biruko mu gihe mu mwaka uheze umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yasavye ko itegeko ry'uko ata mugore canke umugabo yubakana n'urenga umwe ryubahirizwa umwe mu ndongozi z'umutumba wa masare ugwiriye ko abayoboke ba zebiya hakizimana sikeri avuga ko ugutunganiriza uwo mukenyezi ari ikibazo kibarengeye webwe kuba ataba mu nzu twarahanuye umugabo wiwe ti namuha inzu yiwe hamako yanka ko amutahira amwubahirize ko afise uwundi mugore namwubahirize uyu amuha inzu yiwe hama mureke ko afise uwundi mugore ti namwubahirize nta ngorane ariko uwo mugabo nawe yavuze ti jewe nanje nta mugore aza kumpa amategeko aje mu nzu iwanje nzomutegeka nshaka ntahi wiwe uyu wundi mugore nawe akavuga ati nanje azoca aza gutaha hondi sinemera muri mwebwe ico nico cyo mugitatura nka mu ntwara ico kibazo ni ic'urwego rwo hejuru kuko hejuru barakizi bavuze ati abo bagore baje muri izo ngo z'abo bantu birukane twe duca tubasohora mugabo kuko ari ikibazo kizwi kugera kwabura amatari c'uko abo bagabo bazanye abagore kuko aba babataye twebwe ntidushobora guca dusohora abo bagore babungabunza abo bagabo mu bakenyezi baharitswe hari umugwi wase ko usangira umugabo n'abagore basanze barabasubiriye hakaba n'abandi bavuga ko uretse ingorane zo kubaho ataco bibatwaye nshitse inzu nari nasize tubamwo yarasohoye uwo mukenyezi wiwe aramurabira ahandi hantu amushira hama nanje arashikiriza inzu yiwanje cango mamba mu nzu yiwanje nawe aramuhigira ahandi hantu aba twese turi babira dutunze twese nta ngorane mugira batunze muri babiri
ingorane nawe urazi ntizibura kubera urabona n'ubuzima ubu buragoye mugabo nta ngorane mu bisanzwe nkaje nko ku ruhande rw'iwanje nta ngorane ndende fise nubwo biri uko umuhanuzi wa musitaneri wa komine musigati ajejwe ibibazo vy'intwaro n'imibano hakizimana sirasi avuga ko bama mu manza z'amatongo nk'amatongo bari basanzwe bafise uca usanga wa mugore yaza mu nyuma yayacokeyemwo ariwe ariko arayarima hanyuma wa wundi nawe yagarutse agaca ashaka gusaba ya matongo yumva yasubireko kandi bitagikunda ugaca usanga rero ni intambara z'amatongo ni intambara zo mu ngo eka ugasanga ni ibibazo bigoye guca umuntu atorera umuti ubwo nyene ariko rero amategeko arabitomora neza ko mu gihe umuntu yavuye mu rugo adasezeye uwo bubakanye akamara ikiringo kirenga amezi abiri bifatwa nk'icyaha cyo guta urugo ico naco gihanishwa umunyororo w'amezi abiri hamwe n'ihadabu ry'amafaranga ari hagati y'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo itanu canke kimwe muri ivyo nk'uko amategeko abitegekanya mu ngingo y'amajana atanu na mirongo itanu na gatandatu yo mu gitabo mpanavyaha nubwo biri uko kubw'umushingwamanza nikeze ntirampeba abona ko inyifato yo kuzana abandi bakenyezi ku bagabo batawe isa no kurenga ibigo kuko bagifitaniye amasezerano n'abambere amaze kubona ko yamuhevye ntiyoca ashoka azana uwundi mu gihe ubugeni bwa mbere kuwo yamuhevye butarafutwa amaze kubona ko uwubakanye yamutaye ahetse akitura ubutungane akamenyesha uko bimeze akavuga ko uwubakanye yamutaye hanyuma agaheza akagirwa na ca caha co guta urugo kimaze amaze kuba ntabanduka niho aheza agaca asaba kwahukana ubwo bugeni bwahanagurwa hanyuma agashobora kugira ubundi bugeni aha rero umuntu akibaza nimba umugabo atoca yitwara mu butungane agasaba ukwahukana navyone uyu mushingwamanza nikeze avuga ko bitoroshe mu gihe uwo mukenyezi wiwe batabihurijeko vyongeye bitoroshe ko mu gihe mu vyemezo umugabo ategerezwa kwerekana ko yigeze kwitura ubutungane abumenyesha ko umugore yamutaye aha tukibutsa ko aba bakenyezi bagarutse inyuma y'imyaka itatu bahungutse bavuye mu gihugu c'u rwanda bananiwe no gukurikiza amategeko yaco kubw'ukwizera kwabo kwamuka kuri zebiya ngendakumana yiyonkoye muri ekereziya katolika mu ntara ya bubanza diane ndonse ijwi rya amerika
igisata c'inyigisho mu rwanda kivugwamo abanyeshuri biga ibijanye n'uburezi bw'abana bagitangura amashure maternelle mu rurimi rw'igifaransa basaba leta gushira ibijanye n'ivyo biga mu mbonerahamwe y'imirimo y'abarimu ivo n'imvano y'ico kibazo uko cifashe mu nkuru twateguriwe na mugenzi wacu mu rwanda temistocle mutijima icyo kibazo kiraterwa ahanini nuko kugeza ubu hirya no hino mu rwanda nta mashuri y'incuke ya leta aharangwa ahari ni ayigenga ayashinzwe n'amadini ndetse n'imiryango nterankunga cyangwa se ababyeyi bishyize hamwe bakiyemeza kujya batanga amafaranga aya akabafasha kwishyura umwarimu bakurikiranira abana bageze mu gihe cyo kwiga mu y'incuke ibyo rero bigatuma bize ibijyanye no kwigisha abo bana batibona ku mbonerahamwe y''imirimo leta itanga kuko nyine nta mashuri bakabaye bigishamo ifite ibi ariko biraca intege aboherezwa gukurikirana bene ayo masomo ku rwego rw'amashuri yisumbuye tugira ikibazo cyo kurangiza ntitubona akazi nk'abandi biga mu yandi ma opsiyo ibyo bigatuma tugira n'intege nkeya zo kuba twabwiriza n'abandi bari hasi yacu gukomeza isirame ry'uburezi bw'abana b'incuke uretse ko babona amahirwe yo kubona akazi nko mu kigo cya pirive ahantu bashinze agashami k'ishuri wenda nk'urusengero nta yandi mahirwe uba ufite yo kubona akazi ka leta uwo ni umwe mu biga ayo masomo ku ishuri rya titisi mururu riherereye mu burengerazuba bw'u Rwanda uretse no kuba ntaho bisanga mu mbonerahamwe z'imirimo ya leta ipiganirwa ntibanahabwa amahirwe yo gukomeza amasomo ku rwego rwa kaminuza nkahabwa abandi abo rero bagasaba ubutegetsi kwiga ku kibazo cyabo hari n'abo tuba twarushije amanota bo bagakomeza twe ntidukomeze ibyo rero bigatuma tugira ikibazo cy'ibyo twiga niba bidafite agaciro tukibaza niba kukibazanye ishami ry'uburezi bw'abana b'incuke ntibaduhereze amahirwe yo kuba twakomeza ngo tugire uburezi burenze kubwo tuba dukwiye muri segonderi icyifuzo ni uko leta yadufasha byibuze natwe tukabasha kujya mu mubare w'abarimu bahembwa na leta tukajya twigisha tukabona akazi tukajya gukora ibizamini ku karere kimwe n'abandi noneho natwe tukabona umushahara kimwe n'abandi tugahembwa nk'umwarimu nk'akazi kacu tuba twakoze inzego zishinzwe uburezi aha mu rwanda nazo zemera ko icyo ari ikibazo zikavuga ko zigiye kugishakira umuti cyo kimwe n'ibindi bigaragara mu mashuri nderabarezi dr isaac munyakazi umunyamabanga wa leta ushinzwe amashuri abanza n'ayisumbuye muri minisiteri y'uburezi ati ibi bavuga by'uko mu by'ukuri biga ishami rishingiye kujya kwigisha mu mashuri y'incuke ntibabone akazi rimwe na rimwe bajya gupiganwa ntibahabwe akazi kimwe n'abandi ibi ni kimwe mu bibazo dushaka gukemura bishingiye no kongera imbaraga kuri izi za ttcs kugira ngo amashami dufitemo yose twashyizemo ko tuyakeneye nta mpamvu y'uwakwiga muri ayo mashami mashami wavamo ntabona akazi kandi ari twe twamwigishije kandi twaramwigishije twifuza ko azaza kudufasha ababiga ibijyanye n'uburezi baragaragaza ingorane zishingiye ku kutabona imirimo ijyanye n'ibyo bize mu gihe minisiteri y'uburezi aha mu rwanda nayo igaragaza ikibazo cy'abarimu benshi bari mu burezi batarabwize nka kimwe mu by'ibanze bidindiza ireme ryabwo iyi ikaba yaratanze igihe ntarengwa cy'imyaka itatu cyatangiranye na bibiri na cumi na gatandatu ngo abo bose babe bamaze kwihugura mu bijyanye n'ibyo bakora ibitari ibyo batakaza imirimo icyakora ku bigisha mu inshuke w'iki cyemezo gishobora kutazoroha gushyirwa mu ngiro na cyane ko abahakora atari abakozi bayo kugeza ubu mu rwanda habarurwa amashuri yisumbuye nderabarezi agera kuri cumi n'atandatu kandi yose niko buri mwaka ashyira hanze abarangije amasomo muri iri shami rijyanye no kwigisha mu mashuri y'incuke temistokle mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda
tukiri mu rwanda mu kugerageza kwibeshaho mu buzima bw'ubuhungiro abarundikazi bahungiye i kigali barakora imyuga itandukanye abandi bakobwa batamenyereye akarona k'umukobwa katinyama akazitunganya neza akongera akazidandaza mugenzi wacu Pierre claver niyo nkuru yishikiye aho akorera uwo mwuga amuyagira ivyiwe tuhadandariza inyama hano ninjiye mu iduka ry'inyama mu isoko ya kimironko mu gisagara ca kigali ndasanze umukobwa yambaye itaburiya yera kuko atashimye ko tumuvuga amazina reka tumwite beatrice ego inyama z'inka n'inkoko n'amafi icyatumye beatrice ahitamwo gukora umwuga nawe nyine avuga ko utari umenyerewe gukorwa n'abakobwa ni uko yashaka kuva mu buzima bwo gusega utuntu twose nk'uko yabitwiganiye avuga ko mu minsi ya mbere byamugoye nk'umukobwa yahunze ari mu mwaka wa gatatu muri kaminuza nabitanguye vuba pe ntabwo kandi nari umunyeshuri aho mu ngino nta kazi nari mfise nari nicaye muhira ikintu cyose nsaba bigaragara ko ngomba gukora kano kazi kugira ngo ushobore gukomeza mbaho nabyo birimo amahanga arigisha acisha ubwenge kuko iyo uri iwanyu nyine uba uri iwanyu ushobora gukoresha diporome yanjye ukampa akazi mu gihe rero turi hanze diporome yacu itatidufashije niho tujya tuvuga ko amahanga yigisha njye numva ndifyere yaho kuko gashobora kumfasha nkashobora kuronka isabuni nkashobora kuronka icyo mfungura nkashobora kuronka utuvuta tunisiga nta kibazo
ubu beatrice asigaye yaramenye n'amazina y'izo nyama zose avuga ko ubu atakibazo na kimwe bimutera kuko yamaze kubona ko ari hakura uburaro n'uburamuko ubizi inyama ndazimenyereye nta kibazo iyi bayita jare hama iyi bayita kotereti kotereti sitadire ni inyama ya hano ku mugongo w'inka iyi bayita urubavu ijya ni umurizo umurizo wowe twese turawuzi nta kibazo hari ego baragura nta kibazo iyi ni itako ry'inka ni ururyamiro mu kinyarwanda hariyo rero n'iyindi yo ku kuboko hano bayita urushyirwa akaboko ariko yashize ku munsi iyo byagenze neza hari aho usanga ushoboye gusohora nk'ibiro mirongo itanu mirongo itandatu hafi aho byagenze nabi naho naho biba cumi nta kibazo ariko naho nyine uyu munsi ndishima nagora izo nyama ni nawe zikata akazitunganya neza ahajya ariko arakata inyama akoresheje ibyuma byabigenewe hari igihe umukiriya bivana n'iyo ashaka iyo ashaka kotereti hano urugurura gutya ni gutyo
inyama urayifata nyine ukayikata
inyama ndayikata nta kibazo ndayikata ntacyo bitwaye yego nagorane nta kibazo na kimwe biba bitwaye iruhande yiwe hari umusore w'umunyarwanda niwe mufasha kudandaza cyane cyane niyo hageze mu bikorwa adashoboye nko gukata amagufa n'ibindi yemeza ko umukobwa wa mbere yatanguye kubona akata inyama ari uwa beatrice natangiye kubibona vuba nta nubwo bimaze igihe ntabwo bimaze igihe wabiboneye hano iyi nabiboneye hano mbese nyine ahanga twarabyakiriye n'ibintu bisanzwe ni nk'ubu ariko noneho ku ruhande rumwe ni byiza kuko uramutse uvuze ngo urarwaye mbere byamaga ngomba kukinga busheri ariko urwaye uri kumwe n'uyu nguyu nta kibazo kiba kigoye kirimo ntacyo njye mbibona neza arazi gukata inyama neza kweri yarazi gukata inyama akamenya kugarura byose arabikora kuko wenda hari amagufwa atamenya gukata uwo mwigeme ahamagarira bagenzi we kutagaya akazi mu gihe gashobora kubeshaho umuntu ubuzima bwarahindutse si cyo kimwe na kera dufate nk'ababyeyi barashobora kudusiporota nk'abana b'abakobwa kuba ubuzima buragoye ushoboye kuronka ahantu ushobora kugurura ukigwa ukaronka ikintu ushobora gukora icyo ari cyo cyose byaba byiza utagaye akazi akazi kabi umwuga mubi yego ni uwo kuroga ni uwo kuroga umwuga mubi ariko si uwo kuroga gusa ni umwuga ahanini ni umwuga atacugufashije atacuguhaye inyama zidandarizwa ngaho beatrice azituma ko mu mabagiro atandukanye mu nzu yiwe akoreramwo yarashizeyo n'ibikoresho vya none vyo gutunganya inyama avuga ko bimufasha no gutunga abatoya biwe amenyesha mbere ko hamwe hagize abashaka ko yobigisha umwuga ko bomwegera akabafasha yamara asaba ko babonetse n'abagira neza bamufasha kongereza umutahe canke agakorana n'abandi bakora ibindi ko vyoba vyiza kurusha Pierre Claver niyo nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru arakenewe no kuri uduce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi mwakoze inshuti bakunzi mwariko muratwumviriza Magbire ya Bero yegeranije amajwi hama Engineer National yashikana ngaho iwanyu nanje Diane Nahazwe twari kumwe kuri mikro tuzongera ejo nkaho twahereye